queen naomi bin dey of di opinion say make all di oda oloris move except olori elizabeth because she love olori elizabeth well well being somebody wey e be say e don stand by her e fight for her even olori elizabeth mama sef don prove to be a good person to queen naomi as she also don stand by queen naomi no be pipo wey e be say dey like woto woto gbasgbos dem hold as their side not be people wey enter marriage because of money or because of title e get many many times when e be say olori elizabeth don do as if say e go even like abandon the throne sef e go even like abandon the oloriship if go if you go give am peace of mind you see the kind of marriage when e be say olori elizabeth come marry the car kabiyesi she wanted peace of mind another alleged information Don't drop our ear We've been here say queen naomi don't make another bold move wey e shake everywhere for inside the palace find better place sit make i give you the update as i take care the matter. allegedly una again to our youtube channel oh my correct correct people if na the first time when you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well oh na you go na him be the real mvp most of the oloris waiting for inside the palace of the oni of ife don't prove to be snakes They fit show you another personality today and tomorrow you go shock at the kind person wey they go show you next Queen Naomi don decide to make a very very bold statement to the Kabiyesi. E just be like somebody like Oloritobi Phillips wey dey very very unappreciative of all the goodness when e be say e don receive from our beloved Queen Naomi think about the fact say na queen naomi be the person wey pray for oloritobi phillips with di one wey we hear say she confess by her mouth say na after that prayer wey she get with queen naomi na im god take bless am with the fruit of the womb if you know say queen naomi don do something for you wey e dey as strong as this? e get the kind things wey you go see you go comot body for am as e relate to queen naomi but you see all dis women they don decide They don swear say woto woto gbasgbos dem no go stop to dey give our beloved queen naomi as they don continue to dey fight queen naomi as we dey hear the tori o allegedly from the palace of the oni of ife we dey see where queen naomi dey give command and in between e still dey do a tale of appreciation and dey dish out consequences to people wey don fuck up for am Today we go inside the Oni of Ife Palace where Queen Naomi don decide to shake things around with the big announcement wey she dey make to all the Oloris. You see, Queen Naomi, she get the things wey she dey always dey do. She dey always dey appreciate those wey dey support her. Dr. Elizabeth, for example, don dey help her for a very, very long time, both on Tadenikawo's head and even for her own head even mopu no count how many times wey be say dr elizabeth don go reach out to queen naomi advise am as a sister go take advice another sister you go know say dr elizabeth no dey interested in you know snatching queen naomi space or taking queen naomi from kabiyesi completely lie lie that one never ever be queen naomi strategy but some people dem no sabi appreciate yoruba call am àwọn ọláìmọ́re eh, queen naomi's action for dr elizabeth na a reminder say appreciation na key despite all the help wey dr elizabeth don give some people still dey fail to appreciate am but queen naomi she dey different she dey see and dey appreciate wetin people dey do for her regardless of how small that particular thing be the announcement wey queen naomi make say all di concubines except all di concubines and di oloris except dr elizabeth must comot for inside di palace na strong move na im she make be dat e be like say message don dey spread round left right and center. say wetin queen naomi do good yes e good but then again people wey no go still hear this talk no go still hear am because they go dey feel say queen naomi na one common girl wey enter inside the palace wetin give am right to dey dish out order you forget say who god don bless not be by the size of your body or the size of your education god fit just see person love the person decide to make a way for the person even where there seem to be no way because these oloris dey don gradually gradually traumatise queen naomi making am be as if say queen naomi no get mouth e no fit tok e no fit tok for herself my correct correct people. This decree na a warning to all those wey dey cause trouble for inside the palace e show say dem action dey get consequences and queen naomi dey ready to maintain peace for di palace for pipo wey want peace and for pipo wey want woto woto queen naomi also prepare to to deliver am in quantum as we think about di matter make we remember say power of appreciation dey very very key and di importance of owning up to our action e dey very very important as well if all these honorees go fit take a cue from uh, dr elizabeth all dis katakata wahala go front go back wey we dey hear about the palace e no go be the same e go be a good time for us to celebrate queen naomi for her wisdom and her boldness to take this particular decision may her reign be long because i don bin hear puke for pipo wey be say all dis oloris dey pay wey dey claim say queen naomi no get di kind of power wey di tin say she get as far as we dey concern, queen naomi na di recognised queen of ileife di oluwa of source the doime of ileife the power wey be say kabiyesi don bestow on top of queen naomi no be something wey e be say small gossip about say oh queen naomi come get suitor eh we wan pursue queen naomi suitor we go dey do this one do this one do this one until we go pursue queen naomi suitor see that kind of talk queen naomi don pass that stage when e be say you e go dey take that kind of talk talk dey threa ten her yes she don go through a lot yes she don do a lot yes she don see a lot but then again the more wey you dey see for this life the more stronger you be if dem no fit kpai you dem go only make you stronger yes and na wetin we dey see for the body of queen naomi be this because all the things wey dem dey do to this poor girl she just dey go stronger dey work stronger dey go enemies no wan make queen naomi reach where e reach but na that one baba god na him dey push queen push queen naomi dey reach where e reach like this me na anytime wey i think about queen naomi na celebration mood i dey dey because kabiyesi sef um, mm, im love for for queen naomi e dey very very unshaken and queen naomi don ex ten d that same love to dr elizabeth i love the way wey dem love each other yes e get people wey e be say e go be na jealousy jealousy na you go dey hear but lie lie no be for person like queen naomi jealousy no dey her matter jealousy no dey her case na one hundred percent love my correct correct people. i just dey hope say some of dis olori said they go take a cue queen naomi no be somebody wey e like wotowoto wey e like gbazgbaz wey e like trouble she come for peace if you come for her she go come for you but if you come for peace she go give you peace my correct correct people. <laughs> Now this alleged information Now i just dey gather oh i just dey gather am na na na dey send na straight from the palace of the oni of ife and as i hear am now say make i just you know sharp sharp package and come eh, informate my correct correct people. and also ask una wetin una think about this particular one eh, if you never like and share the video your own self no go spoil make you try like and share the video if you never subscribe to the youtube channel and turn on notification bell abeg make you endeavor favour to do that one i go try bring you more fresh and spicy updates as it dey drop na so i go package and come informate my correct correct people. make you no forget say e dey very very important for you to like and share the video subscribe to the youtube channel and turn on notification bell bell i go endeavor to bring you more fresh and spicy updates my correct correct people.